Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro vy'ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri saa 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'un wa 10 ukwezi kwa mbere kwa 2017.
winjira mu nzu y'umunyamurenge cyangwa mu nzu y'umupfurero ngo riha igitasi cya gitasi bamara kukiriha umwaka wa mbere imyaka ibiri imyaka itatu imyaka ine ukabaza ati ese ndiko ndarihira iki ngo ni ukuri umuhe uri umuhe itaranje ese ubu itaranje bufite imyaka ingahe muri kongo
Uyu numwe mu barundi bahungiye kera ahitwa Minembwe muri Kongo byamiriza amafaranga agera ku madolari mirongo itatu basabwa n'abajejwe ingenzi uko amezi atandatu aheze iyo nkuru uco kimwe n'iyindi ivuga kucuka kibi kiri hagati ya paruwase Mariyu ya Bujumbura n'abashingamateka n'abashingantahe b'iyo ntara turazigaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makambi mbanze ndabwire muri make ko igisagara ca Bameda muri Cameroon kuri no wa mbere cazindutsemwo uruhagarara amabarabara yari yugaye bivuye ko abanyagihugu bitabiriye akamo ko kwiyamiriza ikoreshwa ry'ururimi rw'igifaransa muri ako karere gasanzwe gakoresha ururimi rw'icongereza uruhagarara hagati y'abakoresha ururimi rw'igifaransa n'abakoresha icongereza rukaba rutera rwiyongera abashikiriza amanza bakorera mu turere two mu buraruko bushira uburengero co kimwe n'ubuseruko bushira uburengero muri Kamerune uturere dusanzwe dukoresha icongereza bari bateye akamo ko gukora imyerekano kuva mu kwezi kwa cenda ku mwaka uheze basaba kwiyamiriza ururimi rw'igifaransa rutera rwiyongera ibice mirongo ibiri kw'ijana vy'abanyagihugu aho muri Kameruni akaba aribo bakoresha icongereza ibwirizwa nshingiro rikaba kandi ritanga uburenganzira bwo gukoresha izo ndimi uko ari zibiri Mu gihe igihugu ca Gabon kiriko kiritegurira kwakira inkino z'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika uno mwaka hamahinguriro muri ico gihugu hamenyesha ko afise icizere ko kuco kuzoduza ubutunzi bwayo na cane cane yasanzwe ari mu buraruko bw'igihugu ahazobera izo nkino uburyo ibiciro vyagabanutse ku isoko mpuzamakungu vyatumye igihugu ca Gabon gisubira inyuma ubutunzi burageramigwa mu kiringo c'imyaka itatu iheze ibiciro vya petrole vyagabanutse ku bice 70 kwijana mu gihe leta yari isanzwe izeye inze kuri petrole icukugwa aho muri Gabon hafi igice c'amafaranga ikoresha akaba ariho yakura Muri make kandi John Kerry umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yatangaje ko azobandanya gukirikirana ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe akavuga ko ico gikorwa ari kimwe mu bikorwa bikomeye vyaranguwe ku ntwaro ya Perezida Barack Obama kujanye n'amasezerano yitiriwe Paris yo gukingira ibidukikije amasezerano y'i Paris niyo yatungani yatunganije urutonde rw'isi kubijanye no kugabanya ubushuhe bw'isi musi y'urugero rwa degrés Celsius zibiri umushikiranganje umushyikiranganji John Kerry mu ijambo yashikirije abanyeshuri bakurikiranira ivy'ubuhinga bwa none muri kaminuza y'i Massachusetts yatangaje ko umwaka wa 2016 wabaye umwaka ikirere cagabangamiwe cyane n'ubushuhe ni mu gihe Donald Trump yatowe kurongora Amerika amenyesha ko umugambi wiwe kwijanye n'ihindagurika ry'ikirere unyuranye n'uzo shigwaho amaze kuja ku bitegetsi Lex ni yatowe mu kibanza c'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu akaba ari we azohabwa ma uburenganzira ni namankenguza amateka ngo arabe nimba ayo masezerano y'ipari yobandanya canke yohagarara Radio Ijwi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye kuri ubwa bwo kuri internet yacu ariho wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com naho ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ngire mwiriwe kuri uno wa kabiri niho hafubanwa iteka mushikiranganje yajeje ibidukikije Emmanuel niyo nkuru yishwe arashwe mu bucagucagu bwo ku itariki ya mbere kuno kwezi kwa mbere nyene ibirori vyo kumusezera irya nyuma vyatung- vyatangujwe n'inkuka ya misa yasomeye kuri Cathedrale Regina Mundi ku mugwa mukuru w'ibujumbura abategetsi bakuru bakuru b'ibihugu harimo perezida Nkurunziza ivyegera vyiwe bibiri n'umuhuza w'abarundi bari bitavye imisa Musenyeri Anatole Rugeri Nyange icegera ca Musenyeri mukuru wa Archidiocese ya Bujumbura yasomye imisa yasavye Imana gukura ubwicanyi mu mitima y'abarundi tumukurikirane kuri mikro ya mgenzi wacu Eloge Urikaneza mu burundi hariho abatari abakristu n'abakristu hari abemera n'abatemera nu n'abakristu bari mu mashengero atandukanye dusumvye iki abo bandi ngo babitwa abapagani ivyo ari vyo vyose turacafise intambamye turavye ibiba aho gukora ineza dusanga ikibi aricyo kiriko kiraba aho gukiza haba ubwicanyi aho guhezagira usanga abantu bavuma turica no kwaka ubuzima bagenzi babo none kuri aho hose tubona ubwicanyi dusaba imana iyo ishobora byose ihindura imitima y'abantu bahiga kuniga abandi tuyisabe dushimitse ikubura ubwicanyi mu mitima y'abarundi ikuri ubwicanyi mu burundi no ku isi yose yego kandi turica buke buke mu kugira n'ababandi bimwe bigaragara ku buryo bwinshi ariko byinshi bihera mu majambo amajambo dukoresha amajambo mabi yo gusubiza hasi abandi yo gutukana kwambura agahuza abandi tuyirinde amajambo si meza aricira hejuru umuntu murumva rero mu buzima turakoresha amajambo atubaka yonona abandi agira n'abandi ku kubica bukebu turabakristu iri jambo ry'imana twumva umwe wese azorenguka imbere y'imana mbe tuzorenguka niki tuzojana iki aho umwe wese yokwiraba mugabo nyakwigendera umushikiranganji Emmanuel niyo nkuru baratubwira ko yari afise urukundo rwinshi yari afise ikigongwe abo twayaze ntitwagendanye mugabo barambwiye ko yatanga atitangiriye itama umuntu ari mu bibazo yaramuha ibyo ashobora byose akamufasha kandi yakunda ngo bose adacagura emmanuel niyo nkuru baririnda akarenganyo
dutandukira yavugwa mu ntara tuyahereye muri komune ya Mukike intara ya Bujumbura ivugwa mu kutumvikana hagati y'indongozi za Paroisse Mayuyu n'urwego rw'abashinga ntahe gwaho kwijanye n'ukwiye kwatigwa uko kutumvikana kwatumye abakirisu bagera kuri 60 muri zone ya Mayuyu bakumirwa mu masakaramentu yo muri Ecclesia Katolika atandukanye ivyinshi kwino nkuru tubibaza umunyamakuru wacu Diane Ndonse abakirisu bo ku mutumba wa ruzibazi muri zone mayuyu ya komine mukike bamwe basanzwe bari no mu rwego rw'abashingantahe bavuga ko haheze amezi atandatu barahagaritswe mu masakaramentu baronkera muri paruwasi mayuyu ayabababaje kuruta ayandi ni kudashobora kubatirisha abana babo kutakira umukama ibyo bita gusangira hamwe no kutaragana mu iparuwasi ku bashaka kubakana nibigira consolate ari mu bakumiriwe muri aya masakaramentu abana ntibakibatizwa umwana asabwa ntagisabwa n'inyenyeri ntitutugendera ngo abo bantu ngo tubibicibwa ntituzibugwa mu isengero uwo mupatiri mwotubariza icyo turonderako twese ntitujije kwirega nta na kimwe tumuronderako n'upfuye pati ntamuhezagira undi tumujanayo amakuru dukura muri paruwasi mayuyu avuga ko bahagaritswe kubera ko bagiye kwatira umugabo witwa hakiza diomed yarongoye umugore badaciye gusezerana mu iparuwasi kuri ivyo abashingantahe bo ku mutumba ruzibazi bavuga ko atakosa bakoze kuko mu vyo baravye mu kumwatira babonye ko icyo batokimuziza ndayegamiye janvier ni umwe muri abo bashingantahe avuga ko bamwatiye babanje kumugenzura iryo banga arikwiye kandi arigendera haba mu mibano haba ku gacimbiri twe tukita gacimbiri haba no ku mutumba wa rusasuma ndetse no mu ikomine kuko twari twahanuje inzego zose guhera ku nzego zo hasi z'abashingantahe gushika ku nzego zo muri provinsi aca tubarira rero yuko umuntu atubatse rukirisitu adakwiye kwatikwa rero twaramubariye icyo kintu mutubariye ntigifashe aba bashingantahe basanzwe ari abakirisu bavuga bati byongeye patiri mukuru wa paruwasi mayuyu yinjiye mu bitamuraba kuko urwego rw'abashingantahe hamwe na paruwasi ari inzego zibiri kandi rumwe rwose rwigenga patrice kabindiri ari mu rwego rw'abashingantahe avuga ko n'uwo hanyuma bazomwatira kuko ubukirisu bugizwe n'ibyo mu idini risaba ku muntu batazigera babiraba yego twamwatira cyane kuko paruwasi n'intahe ntacyo bipfana na kimwe kuva na kera ba sokuru bamye batira dusaba uwo mupatiri ntarabe ibya paruwasi areke kuraba iby'abashingantahe ntahe na paruwasi ntacyo bipfana patiri agabe mu iparuwasi abashingantahe bamwe bigenga kumwe bahora bigenga kuri ibyo patiri mukuru wa paruwasi mayuyu idefonse nduwayo yabi- yabwiye ijwi rya amerika ko ashimye kutagira icyo abivuze ko ariko kandi hari umugwi w'abakirisu baho mu ruzibazi bashigikiye ingingo paruwasi yafashe yo gukumira bagenzi babo bavuga ko ugucikiza ari akanenge gakomeye kugira umuntu ntiyatigwe ku ruhande rw'abajejwe intwaro musitaneri wa komine mukike jeremy ngendakumana avuga ko bariko barakora igikorwa cyo guhuza indongozi za paruwasi mayuyu hamwe n'urwego rw'abashingantahe rurimo abasanzwe ari n'abakirisu ba paruwasi nibyo ni inzego zigenga ariko urwego rwose rurafise amategeko arugenga aho rero nibaza ko nk'uko twahavuye tubibona turiko turakivugana na patiri mukuru wa paruwasi twe twarabonye ko tuzoheza tukicara hamwe n'abo bashingantahe na patiri mukuru turi kumwe nk'uko bari babinsavye nawe akanyemerera ko twogira ababaserukira nawe bakaganira tuzoheza turabe ko umwe wese yoba yarakurikije amategeko yiwe ubu bwa vuba hanyuma duheze tubatunganirize nubwo biri uko aba bakirisu bahagaritswe mu masakaramentu bagacibwa n'impongano bararahira bakarengwa ko atazo bashobora kuzotanga bamwe mu batashimye kuvugira kuri mikoro bavuga ko batanze impongano ibyo bita gukomoza kugira basubize hamwe na paruwasi boca bacibwa mu bashingantahe kukaba nkako abashingantahe bavuga ko ibanga ry'ubushingantahe ari ryo rikuru kuruta ibanga ry'ubukirisu mediatrice kabungenge ni umushingantahe mbere nasanze ibanga rihambaye rwose ari ryo ubushingantahe gusumba n'ubukristo kubera ibanga ry'ubushingantahe rikujanye kugira urigarukane kiragoye cyane ariko ibanga ry'ubukristo ugiye gukomoza tuvuge nka jewe ndi umwana ngacikira ni ukuri impongano ndayicibwa kandi ndakomoza nkasubira nkubaka rukristo ariko naho kumva ngo baguciye ku ntahe ni ukuri n'ikintu kugira ugaruke muri urwo rwego uba waronka nk'uko ingingo batwigisha ari nyinshi ntashobora tumyaka no kuzivuga twigisha muri iryo banga ryacu bisaba ibintu byinshi bigoye cyane bakubwira ko urimenyereza zo kumena inda wajya gushinga nta kintu gihambaye cyane kandi washaka kitaronka uwo ari we wese umushinga ntayo nyakuri arangwa n'ibintu byinshi by'ibikorwa byiza mu rugo rwiwe mu babanyi biwe mu mutumba wiwe washaka hose haciye ubwo bushinga ntayo bwiwe buramuranga gusumba abakristo mbere hambavu y'uku kutumvikana hagati ya paruwasi mayuyu n'urwego rw'abashingantahe ku bijanye n'akaranga k'uwatigwa bamwe mu bakirisu bakukira paruwasi mayuyu baridogera impongano zitandukanye bacibwa abandi bakavuga ko atangorane babibonamwo kuko impongano bamye bayicibwa kuva kera na rindi nyabuna bakibaza ko iyo myidogo boba bayishizwemwo n'abo mu muryango wa segeregere ufitanye urubanza rw'amatongo mu butungane na paruwasi mayuyu ariko uwo muryango nawo ukavyamirira kure muri komine mayuyu mu ntara ya bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika urakoze diane ndonse hari inkuru idushikiriye ubu nyene yuko ari abagabo babiri baraye bicishijwe imipanga n'amahiri ku mutumba mageyo wa zone butahama turi muri komune ya mabayi y'intara ya cibitoke ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu evariste nziko banyanka akora muri iyo ntara ya cibitoke mwiriwe evariste mwiriwe neza diane abo bagabo babiri baraye bishwe ni bande
abo bagabo babiri barebishwe nk'uko uhejeje kubivuga nabo ku mutumba wa mageyo muri zone butahana ya komine mabayi turi mu ntara ya kibitoke amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko abo bagabo batewe n'abantu bitwaje amahiri n'imipanga ku mugoroba w'ejo igihe cy'isaha cumi na zibiri babagiriza ko aribo baba baroze umukenyezi yitabye imana ku mutaga w'ejo nyine mu gihe abiba bavuga yuko uwo mukenyezi atangwara n'imwe yari afite bakaba bagirije rero abagabo babiri umwe azwi ku izina rya razaro uwundi ku izina rya petero ko aribo bamuroze abakoze iryo bara baramenyekanye canke biri mu myikeko
abakoze iryo bara ntibaramenyekana kandi no kubwira diane yuko bari bafite umugambi wo wo kugira nabi abandi bantu b'abagabo babiri abanyagihugu bivuga yuko rero bari sinzi cyane bari sinzi baje bagana abo bagabo bandi bagabo babiri muri kino gihe turiko turavugana bakaba bari mu gasho ka komine mabayi ku mvo zo kubakingira mu gipolisi bakavuga ko kugira ngo babakure mu byaro by'abo banyagihugu byabasabye yuko barinda kurasa hejuru amakuru ariko aradushikira avuga yuko hari n'abandi bariko bararondegwa ku mitumba itandukanye ngaho mu cibitoke bahogwa ivy'uburozi vyoba ari vyo Gaivariste
ibyo biravugwa cyane mu ntara y'ibitoke byaravuzwe cyane no mu mwaka uheze ko mu makomine agize iyo ntara y'ibitoke hariho uruhigi rw'abantu bagirizwa ko ari abarozi kuri icyo rero musitanteri wa komine mabayi pasikari basaba urwuzuye avuga yuko agiye gukoresha amanama menshi kugira ngo barabe ukuntu burandurana n'imizi ako karanda akavuga yuko n'amatohoza mbere agiye gutangura kugira ngo bamenye abarayi bakoze ako kabi ko kugana kugura abo bantu babiri akanasaba abarongoye yuko guhagarika iyo ngendo yo kwihanira aricyo bakeka kuri uca nkuriya bakitura inyamiramabi cyangwa abajeje intwara urakoze cyane rwose variste kuri iyo nkuru bandanye wica ijya n'ino hama turaza kongera tugukenere makuru yacu yo hanyuma
murakoze nawe
nari nabiciye ku masonga abanyarwanda n'abarundi barimo impunzi bakorera imirimo yabo ku misozi miremire y'ahitwa minembwe turi muri congo barahangayishijwe n'amadolari mirongo itatu basabwa uko amezi atandatu aheze n'inzego ziraba abinjira n'abasohoka muri icyo gihugu icyo bamwe bakabibonamo bamwe bakanemeza ndetse ko bafungwa n'inzego zishinzwe zishinzwe icyo gisata nk'uko mubyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu veda Justin Gabo.
Abenshi muri aba barundi n'abanyarwanda bakora imirimo yo kubaka guhinga no kuragira bavuga yuko uburenganzira bwabo bugenda butazwa n'inzego zitandukanye aho bashyira mu majwi urwego rushinzwe ubutasi mu minembwe kuba rubafunga abandi nabo bagahora basabwa amafaranga n'urwego rushinzwe abanyamahanga DGM nubwo ibipapuro rubaha kugira ngo bakorere mu misozi miremire ya minembwe bigora benshi kubibona bitewe n'uburyo biba bihenze dore ko bigura amadolari mirongo itatu mu gihe cy'amezi atandatu dufite inzego ngaha notama n'inzego z'ubutasi niko twazita nizo zisa n'izigorana akavuga ko tuza kwa mu burenganzira bwo kuba muri congo nk'abandi nk'abandi banyamahanga ariko tugasanga kenshi hari aho usanga abantu barengera bakajya hejuru kuko iyo umuntu afite imirimo iboneka mu murangira iyo aza gushakira igipapuro kandi mu mahoro atambogamiza aronsi
cyane cyane nicyo basaba
basaba ibintu byitwa ngo ni atesitasiyo zo kuba mbese ino ugasanga izo atesitasiyo hari umuntu ataba afise uburyo hanyuma wumva igipapuro bagasaba idolari mirongo itatu niko biza bigenda ariko uri kuraraba ukuri kuriho icyo gipapuro nta n'aho kijana ko umanutse ukaja mu yindi ntara nta hantu wagishikana kuko ntacyo gifasha mbese abantu bari ku ngenzi zitatu hari abantu b'impunzi baje ari impunzi hari abantu baje bazanywe n'abanyagihugu bino hari abaje bizanye urumva ko bafise intuze zitatu uyu musore utashatse ko tuvuga amazina ye kubera impamvu ze z'umutekano iwe ntiyumva impamvu bicara babasaba amafaranga yo kubahesha gukorera muri aka karere kandi barashakanye n'abakobwa b'abakongomani kubwe asanga ahubwo bari bakwiye kubitura ubwenegihugu twebwe turi abarundi bamwe twaje kera kandi nta murundi n'umwe yinjiye hano atazanywe n'umunyamurenge urumva bamwe baje hano bafite ubuzi bwabo ba- babazana ku buzi bwabo barangiza bwa buzi bashyika hano bakabashyira muri detaye bakabazanira nk'abana babo winjira mu nzu y'umunyamurenge cyangwa mu nzu y'umupfurero ngo riha igitasi cya gitasi bamara kukiriha umwaka wa mbere imyaka ibiri imyaka itatu imyaka ine imyaka itanu imyaka itandatu imyaka icumi ukabaza ati ese ndiko ndarihira iki ngo ni ukuri umuhe urumuhe itarangiye ese ubu etarange bufite imyaka ingahe muri congo twabaza ati se umuntu amaze imyaka itanu mu- mu gihugu ntabwo n'ibihugu afite ngo wapi ngo kongo ngo icyo kintu ntiyakigeraho Mm. ko tuzi amerika yonyine yatanze kuvuga ngo umuntu amaze imyaka itanu mu gihugu etarange afite ubwenegihugu icyo twarakibuze ayo mafaranga bagenda babasaba ni bande babasaba dejemu nane hariho dejeme ane riragufata maze kugufata ikakujya peve iyo peve ngo wasambye maze gusamba ikandika ngo genda ugure igita bakujya mirongo itatu mirongo ibiri ngo genda ugure igitasi cya cya dejeme cy'amezi atanu warangiza y'amezi atanu y'amezi atanu wayarangiza uzana izindi mirongo itatu sositeni serugaba ni umuyobozi ushinzwe iperereza mu minembwe avuga yuko nta munyamahanga barenganya usibye ko uwo bafashe adafite ibyangombwa ari we bafunga abaturage b'abakongomani batuye mu minembwe basaba leta ko yarenganura abanyamahanga barimo abanyarwanda n'abarundi kuko abenshi muri bo batanga umusoro wa leta mu byo bakora ikibazo kiri mu kutugangana ni ikibazo cy'abantu batuye hano b'abarundi b'abanyarwanda batuye muri kano karere ka kongo ka opurato ino ruguru ni abantu batuye bagize iminsi bashatse bafite abana babo bafite eh, n'ingo bakora akazi hano kandi bahinga batunze bagize iminsi miremire batanga ne- n'umusoro wa leta bara- kwa shefu ariko abo bantu bakaza gusabwa amafaranga abo bantu bagomba kurenganurwa bagize iminsi ine nk'umuntu ugize imyaka itanu itandatu irindwi umunani icyenda icumi n'icumi n'imisago bamwe barayigize abo bantu nguko barabazwa ifaranga muri dejeme tukabona ko ibyo ibyo bintu ari nk'akarengane gade mukiza azabinesha umuyobozi w'iposta nkuru ya minembwe atanga inama kuri aba banyamahanga zo gushaka ibyangombwa kugira ngo birinde abagenda babahohotera kuko bisanzwe mu bindi bihugu byose habaho serivisi bita ngo ya imigirasiyo iyo ugeze mu gihugu uri umunyamahanga ushaka izo nzego zo gufasha muri ibyo bintu ugomba utegerezwa kumenyekana abantu bamenye uwo uri we bamenye iyo wavuye bamenye n'icyo uje gukora rero kugendagenda gusa mu gihugu udafite ibyangombwa uhabwa n'urwo rwego bita imigirasiyo mu gifaransa kugira ngo bigu- biguheshe nawe umutekano eh, aho ngaho uba wakoze nabi donc ni byiza ko bo kwegera abo bo bashobora kubafasha eh, bakabaheza ibyangombwa niho batohohoterwa tumenyeshe ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abakobwa b'abakongomani bashatswe n'abarundi n'abanyarwanda bari bakoze imyigaragambyo yamagana ihohoterwa abagabo babo bakoregwa aha ni umukuru ushinzwe iperereza mu minembwe burasengabo ijwi rya amerika mu minembwe muri teritwari y'imfizi Urakoze Vedaste Ngabo turukubitire gatonya mu gihugu ca Uganda hari umugwi w'abarundi mu bahungiye na Kival bahunze batazi nuko ikaramu ifatwa hono musi ariko barabimenye banarabiko- baranabironkera n'impapuro z'umutsindo bageze mbere no ku rugero rwo kwigisha abandi tubi byinshi kuri no nkuru tubibaza umunyamakuru wacu Laurence Niyongabo narangukiye ubumenyi bwinshi uyu ni umurundikazi yahungiye na kivale muri uganda umwaka hafi n'inusu amaze muri icyo gihugu aramaze kuhungukira ibitari bike atangura avuga akazina kiwe minisitiri wihanganira sheri aho ngeze ubundi muri bibiri na cumi na gatanu niho nabonye ikari wowe wahunze uzi kwandika oya Mm.
n'ubu warabyize Eh, narabyize
rwose nk'umushinga wamwandikira amakete bakandika nyine barabitwigishije kandi narabimenye Mm.
yandikira agakete Mm, mu- mu rupapuro n'ikaramu urupapuro yandikira agakete oya ndandika nyine mm, kugira ubone ko nabimenye kwandika wihanganye hasher ntagarukirizaho ahubwo yaranize no guharura kandi ubumenyi afise yemeza ko ashobora no kubuha abandi namaze umwaka umwaka wose Mm.
ubu nawe urashobora kwigisha abandi Mm.
none umaze kwigisha bangahe nta n'umwe ntazi ubu ariko seritifika nyine yuko tu- yuko narangije barayimpaye abana uburyo urafashe bakiga kwandika eh kwiga gusoma no kwandika nanjye nubibigiye kuko naramenye indome nyinshi ntari nzi n'ibiharuro no kubara amahera nyine barabitwigisha neza twarabimenye ikibabaza uyu mwigema ariko ni uko hari abandi barundi batagomba guca mu nzira yaciyemo hariho abantu nyine mbona ibyo kwiga babifata bitoya baka- bagasa nk'abatabishaka kandi kwiga birimo birimo ikimazi ahe na kivari ntiyigishwa batazi gusoma no kwandika gusa ku bari bazi kwandika nabo bigishije ubuhinga bushobora kubabeshaho ugucuruza cyangwa bizinesi uyu ati iyo nshoye umwimbu wanjye nta wonsahura bimworoheye nage ndafise safetiketi yayo bampaye ku bijyanye no kwiga bizinesi y'uko ushobora kubaha aho ugeze hose ko n'icyo bateganya barashobora kubona ngaha naho ubuhungiro bwaba batakidukeneye twajya ahandi bakaba barakwigishije ya myuga kugira ngo uze wibesheho ubu ndashobora mm, kuraba agafaranga kandi na- nakarose nkagakoresha neza sinkonone kuko batwigisha ibintu byo ku ubika umutungo wawe neza ukawukoresha ibintu bifite akamaro ibyo rero barundi bari na kivari babona ko bizobagirira akamaro ubu no muri kazoza akamaro umaze gukuramo kuko iyo umaze kurimukimbura ubwa mbere ubanza kubika umutungo wawe neza ku buryo inzara ishobora gutera nk'uko ubonye ibintu byumye isene ukazibika nko muri ntuze ya sako nk'uko abivuze wewe hagera kurima ukagenda ukazizana ukarimisha ukongera ukazishyira mu burimyi cyangwa ukafata iyindi bizinesi yo kudandaza nko kurangura ibitoke ushyira ku marigara udandaza aho hose urabonamwo inyungu zishobora gutunga umuryango wawe ndabona n'abatize badandaza Hey, hari ukuntu ushobora kudandaza nabi ugahomba za sene kubera utaziteganije igishoro kigahera uwo agira ati ubu hageze aho twiga indimi zacu n'iz'abanyamahanga hariho n'ikindi cyiyongereye ko nk'abarundi urabona muri iyi village hajemo abarundi benshi harageze aho twiga ibintu bijyanye n'uru- n'indimi zitandukanye icongereza n'igiswahili harageraho n'abarundi bamenya bwa bumenyi bamenye batangira kwigisha n'abandi barundi ikirundi muri FRC nyene n'ubu batangiye kuduhimiriza kwiga ururimi rw'iwacu tukagwigisha abatashoboye no kwiga harimo ubumenyi bwinshi cyane abo banyeshuri badasanzwe muri kino gihe bari mu buruhuko bitegekanijwe ko basubira gutangura mu kwezi kwa mbere ku itariki zine ibyigwa bikaba bitangwa n'igisata frc family research council cyigisha abakuze gusoma no kwandika umutware w'umurundi yiganiye ijwi ry'amerika ariko adashima ko izina ryiwe rivugwa yemeza ko bari mu gikorwa cyo guhimiriza abarundi ngo bijukire izo nyigisho kubwiwe ngo bizobagirira ikimazi kinini bagiye mu biro bashobore kwivugira atawundi arinze kubaja hagati ngo akureho amenya n'amabanga yabo leonce niyongabo inakivare muri uganda ku bw'ijwi rya amerika Urakoze Leonce niyo ngabo bukebuke turiko dusa nk'abasozera kino kiganira ariko imbere yuko dusezerana mbanze ndababwire ko igihe c'isaha 10 gushika igihe c'isaha 11 hari ikiganiro muri isanga aho mugenzi wacu Fidel aza kubaganirira ku vyerekeye integura y'amafaranga leta y'u Burundi tegekanya gukoresha muri no mwaka wa 2017 kugira kuva igihe c'isaha eh, 10 na zibiri naho turaza kubashikiriza amakuru yibanze cane ku Burundi Eh, turabararikiye ku isaha ya saa moya n'igice aho tuza kubabwira amakuru maremare yo ku isi no mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika ntimuze rero gutangwa n'ayo masango tubahaye mu kanya turasozera ariko imbere ko dusezerana Yoya Jamal Isa abanza turirimbire ivyo nabonye
ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo nimba ari jewe ngwaye amaso mana mbabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo nimba ari jewe ngwaye amaso mana mbabarira nabonye abantu b'ingeso mbimbi nyinshi zitandukanye mbona abantu b'imico mibi mibi myinshi itandukanye byo bikazana ingane mu bihugu no mu miryango bigatuma abana bawe tubana tutumvikana mana nkumbure ni jewe ngana n'ubumuga bw'amaso baba mbona ibintu nkafite bibi kandi ari fisa acira urubanza mbona ategerezwa kurucira nimba ari uko bimeze mana mbabarira ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe ndwaye amaso mana mbabarira ibyo nabonye mana nuko rero ni ka- kuri kano karirimbo ka Issa Jamal yoya ivyo nabonye duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze na Macbill ya Bero yashikanye amajwi ahiwanyu Diane Nahazwe bari kumwe kuri mikro tuzosubira ejo nkaho twatanguriye mugire umusi mwiza
ukabisiga hakaba n'abandi badatinya kwigira wewe mana nkumbure nijewe ngenda mbona ibihushanye kuko bingora kumenya inkozi y'ikibintu mweranda hari n'igihe